country people, how una dey Oh, my people i greet una according to una time depending on where una for dey watch us o oh. my country people una don hear hmm yoole edoche don kolo o oh. hey yoole edoche don run kolo because of this latest this latest award when e be say e just flood the internet una know say yoole dey for lagos yoole dey for lagos and my pipo una know say part of the things wey be say make yoole dey for lagos Now, because of uh, queen may and coupled with the court case when e be say they come up so you all day lagos and mel that they talk so as e day lagos judy austin they feel very very insecure the insecurity of judy austin in, in is out of this world so judy austin is the one posting here and there uh, my soulmate this this that that even you all sef don don't don't don dey tire for judy austin okay now even when this whole thing they happen like this you Yul Edochie In just be like say he dey with Judy in spirit and soul and body everything dey with Queen May You Yul Edochie run go meet in friend They tell him friend say ain't no know how in life go be if Queen May divorce am say him go be of all men most miserable say because him just they pretend oh, now so he dey tell this him friend oh, he say na pre ten d say that queen may na that woman na i love oh, say judy say if him dey if in they sleep with queen may uh, uh, your, um judy judy ekwensu say all in memory everything na in wife uh, uh, queen may na im go just dey remember He say im know say im don really mess up but im no know as im go do this thing but funny enough the thing wey be say e come dey surprise a lot of us now be say The same yall doche when e be say im dey talk say eh im dey very very strong He want to eh no wahala he go just dey form eh, hard man for social media The same yall doche na quarter to go in there, the same person Now, my friend dey tell am say it's high time he should try and stay away from social media im friend dey advise am say social media is not helping you yo yo yo it's not helping you at all look at your wife queen may the way that woman the way she dey comport herself the way she dey comport herself and everything when it they happen they make her they gain more grand. They they win they gain more grand. so tey even if queen may queen may don't. in fact you e just have to tell am e say queen may don't win the heart of so many people yolo they say there's nothing wey be say you go do now when e be say it e will make people say they want to eh, carry that love when they get for queen may carry am give you but one thing wey e be say you know be say e e never too late as far as say lawyer never sign as far as far as say dem never finally pronounce una husband um, divorce say you can still make him amend say but because of all this your con ten ance the way be say you dey you dey behave the thing make everybody just believe say queen may can never accept you back and him wey be say him be friend go tell am the truth o if him be queen may nothing go make am accept you because you don too do you ole dochi you don too do every day you go come out you go dey flaunt judy austin una go dey form lovey dovey una go dey form say una love each other una do this una do that okay now which kind love be this one when e be say at the end of the day within you you know say you you are just telling yourself the lie you oladoche sit down use your tongue count your teeth tell yourself the truth about this whole thing no need to jump from pillar to post my people why the guy dey tell am say no need to jump from pillar to post because him don hear all the things wey dey be say ah you oladoche They try to make sure say im quench im dim queen may light im want to dim queen may light im want to shine queen may shine and you cannot stop whosoever god has blessed god has favour queen may e don favour am in all ramification una know say you know yuli oledoche now don secretly go dey apply for uk visa because he's he's trying to compete with queen may this recent award now wey be saying he's just trying to compete with queen may why why is he trying to compete with me, queen may nobody They advise you oladoshe say get grace differ grace differ there are some people that your destiny is tied to their own and maybe your oladoshe your destiny is tied to queen may destiny That is why when she was with you, you were getting favor because the Bible says, He that find a wife has find a good thing and obtain favor from the Lord. So God back on a marriage. That is why things is not that is why things was moving well when you were with Queen May. Even when you people started from this crash, the hand of God was upon you guys and you guys excel in whatever you are doing because the blessings of God make it riches and add no sorrow the blessings of God is upon you people because of the promise that God promised that he that find a wife he that find a wife has find a good thing and obtain favour so that favour of God was following you here and there look at you at thirty you are already a landlord not landlord of a kwekwe house o oh. landlord of a a of a duplex you people own a very beautiful mansion god bless you with three hefty boys with a beautiful daughter god beautify you glorify you do everything that in fact what can a man ask of that god did not do for you your ledochi what can a man ask of now the reason this in friend dey tell am he say tell yourself the truth just sit down and tell yourself the truth that it is a discontentment that put you in this mess you messed up you put yourself in this mess it's discontentment because if you are contented with what you have or having a beautiful wife like Queen May a very a hardworking woman very intelligent you like edoche tell yourself the truth when you put Judy Austin, you put uh, uh, you you keep Judy Austin, you keep uh, Queen May. Everybody will go for Queen May because one, she's intelligent, she's hardworking, she doesn't talk anyhow, she comport herself, she has home training, she has everything. She's a genius. She convert one naira to ten naira. She's a, she's hardworking. Where can you? She doesn't even match you cannot that kind of lady that with the, the kind of caliber of Queen she cannot share anything in common with Judy because these two people they are from different background Judy Austin is a street from street somebody that is in the street that you like don't change. Judy Austin will sell you one naira and put you in the pocket I am telling you that girl will sell you and put you in the pocket that is why since you've been with Judy you are not making any progress. Judy has been on the street, started kerewani at early age, married the first husband, left there, the second one left there, and came to you. And what made you think that Judy, Judy will be with you? She just want to make that name. She just want to answer yes. She's married to Pet Edoche's son. She want to marry into Edoche's family. She just want that prestigious family status outside that one she doesn't have anything that she will contribute she doesn't even have anything that she she if you look at this whole thing that is happening now wetin the friend dey tell am he say if you look at this whole thing that is happening you are at the receiving end because you are not making progress judy austin has nothing to lose in fact you are you are her gold you are her gold mine you are you are you are everything to her she will she will do anything to make sure you did not escape from this poverty that she has she has led you into and both of you will suffer the consequence as for you that um, he come dey tell him friend he say i heard that you went and started fooling yourself in the in in, in uh, uh, with uh, chris uh, chris ezenwa the md of queen may you see that young man a very hardworking businessman he's leveraging on what he saw on ground your wife queen may is a hardworking woman and From what they told us, they said Queen May took that brand from from uh, uh, down to top, and that brand is one of the brand that every woman that own a child is buying for their children. So e come dey tell you Oledoche say you Oledoche you are not wise. Why is it that you are not wise? Okay now in this kind of a situation you are forming that you are being hard you are a hard man you are this you are that and within you you know that you are you are you are kpai you are kpai you dey kpai dey go eh let me tell you he call he ha friend give her serious advice he say let me tell you do you know that immediately they pronounce you and we may divorce you don't have any rights." whatsoever you talk to that woman anyhow she has the right to deal with you she will deal with you you don't even have any right over her once she you people sign those things then the the time that you will get to your reality is when judy has already owned you completely you will know that you see this humanizing character when you dey humanize when you dey jump pium pium pium why is judy austin know that you are still flirting he, she knows and she decide she decide to keep calm and dey she dey play her game well because she dey wait and she dey do everything for you to make mistake so that they will finally grant this divorce once you are divorced and judy austin is aware that you are divorced my dear there is no longer competition all this ese milijofor ese milijofor that she doing it will reduce she will not even do it again I'm telling you. She will not do it again. And that time, she will not show you her true color. That street girl that she she she is, she will not cage you. You see that waka waka wey be say they dey waka, where you do pium pium pium because she's in the game now. She know everything about you. How to of una go hotel, how to of so she not go give you that breathing space. You know, dear you no get right you see judy austin she's not le she's not ready to go into fourth marriage na you be her last bus stop and she know what she want and she's doing it and you that doesn't know yourself you don lost your first pikin you don lost your marriage money your career money you no get on top of that you dey form odebu she just ma guys she just massaging your ego and you will continue to suffer if you don't retrieve your step he said according to uh, you Edochie Yul Edochie say he want to go uh, uh, UK say this UK in the hustle they call him friend uh, made a helper for visa he want to make sure say himself follow make money he want to make money uh, he want to go UK now hmm, my people not be smart thing oh. the kind things when you be say yo yo yo they do eh e pass be careful the kind thing when you be say they do now this in friend wey be say in, in, in go meet in go lagos the friend don't even tire for him because we we we we make, make, make, make, we make, we make. We kwime kwime they come up for im mouth Now im friend they ask and say no be this same woman wey be say you say he do you this he do you that and judy austin are your soulmate if judy austin are your soulmate let her be let her be i know Yul she will not move on but i can assure you that you see that Queen May Queen May has moved on Queen May has moved on she's no longer coming to uh, she's no longer with you just take it and leave it so my people oh, una know say as Yul Edochie go meet that in lawyer uh, go uh, Eh, eh, meet chris ezenwa lawyer When chris ezenwa lawyer eh, walk am out of his office because of the kind word wey he say he talk when he say say chris ezenwa and and queen may they just they cover up say they're a business partner say they will go south africa they will show where ezenwa they swim whether people will be say then they dem go for business then they swim Then im friend they ask and say you don't have sense people will be say they travel after business meeting everything don't they don't you know they call lunch break don't you know what they call time for uh, recreation time for shopping if for example it's because you know they go poverty no good sapa no good because you know they go vacation as you know they go vacation you know, no say if people go vacation then they find time go do shopping then they find time go uh, some kind tourist center make themselves feel happy because all work and no play make a dull a, uh, a dull um, jack um, a dull boy you you dey hear am so this im friend talk to yuola edoche yuola edoche na very stubborn human being now i come dey tell yuola edoche you see this stubbornness wey so be say you dey you see stubbornness stubbornness is a very bad thing if there is anything that god does not like he hates stubborn people god that that is god dey deal with stubborn people because God even talk in the Bible. In the Bible, he said, stubbornness is as which uh, as worse as witchcraft. Person when he be say stubborn and witchcraft, now now now husband and wife. Husband and wife now be witchcraft and stubbornness. Because then go person go advise you which kind of advice dem never advise you for this thing even though said that who chop kaya matter kaya matter once in a while said you go see the you go see you go see dey get sense eh for the fact say dem chop you chop kaya meter no mean say judy austin go say chook head for fire you go chook judy no be small thing o my people as yole doche, yole doche when e be say e go preach preach finish on sunday after im preach on finish on sunday monday e enter lagos begin dey drink uh, uh, beer he doesn't have wisdom im friend come tell am say you all like Doche, if there's anything you should pray in this your life, please, please and please pray for wisdom. Wisdom, you need them because you don't have one single wisdom. Look at your wife, the way she comport herself, the, the way she behave, everything, the whole love is on her. You all like Doche, you better stop this thing you are doing. It will not, it will not help you. So when uh, in Frank, they talk to Yul Edochie, In friend come dey talk to you oledo she hear the history come tell am say he don hear say e just that most people dem dey misunderstand am dem dey misunderstand am he make mistake and the thing wey be say dey pain am be say as him beg queen may reach as him beg queen may reach queen may still disgrace am na that thing na be the problem say queen may disgrace am queen may know say people people love am we make come dey play pity card He come dey tell im friend say na pity card na now im friend say shut up shut up you all doche which pity card person when he lost sixteen years old pikin after two weeks you come dey dance with your mistress for social media who does that just because of your mistress don born two boys for you she she come lost her own you come dey dey dance na there you you carry uh, eh, gun give yourself for leg gboza na wetin he tell yul edochie he say that is where you got it wrong until today a lot of people are still angry with you a lot of people rain curses and on you and judy for that singular act for that thing you did for that thing you did is a terrible situation everybody people that are not even related to you they were crying on behalf of queen may because of what you did you and judy you see that judy she's a very heartless woman you all like doche whenever you are doing something sit down and think if i am the one put your yourself in the shoe of another person assuming it's judy austin that that lost in Peking you want to tell me say after two weeks judy austin will come and dance on social media no she will not do it and you people want to dampen with Queen May's mental health you just dey dey do make this woman go kpai that is where you people got it wrong and that is where people came for Queen May to make sure they revive that woman because that woman have not done anything that will make you treat her that way she doesn't deserve that kind of treatment from a woman that started from the scratch with a man you said it to Yul Edochie that when you met Queen May you have nothing Queen May say she will manage she will stay with you as she manage she stay with you you, you people grow to this level that Judy Austin became envious of your marriage she wants to be like queen may she want to live the baby girl lifestyle that queen may is living is she now living the life is she now living the life i think she is suffering now my people no be small thing o eh no be small thing i go dey give una update o oh, as things unfold. fold this na more ringes my people those of una wey be say una dey watch us for the first time make una no forget to subscribe all our returning viewers and subscribers i say god will bless you una una have a nice day bye.